bandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya cumi n'umunani muri kumwe na jodiane nahazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya impunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya rusenderi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo batewe ubwoba n'akagwi k'abasuma kamaze iminsi kaza kubambura bari bafise inkoho zibiri bari bafise n'imipanga abajejwe umutekano boza baducungira mu iryo barabara kugira tuze tugenda imurenge dufise amani
ubu rero ni umwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya rusenda agaruka kuri ico kibazo c'abasuma baza kubasahura bitwaje ibirwanisho turabigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu mu gihugu c'u rwanda hariko haraharugwa impunzi nshasha zahahungiye navyo turabibabwira ariko nabanza nkababwira muri make ko sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro muri senegal yemeje ko perezida Macky Sall ari we yatsindiye amatora yo mu kwezi kwa kabiri tariki ya mirongo ibiri na kane sentare yabishikirije ejo kwa kabiri ivuga ko Sall yatsinze ku majwi mirongo itanu n'umunani ku ijana y'abatoye Macky Sall yarashimiye abanywanyi biwe yongera asaba ubumwe n'abatavuga rumwe nawe bamwiyamirije ariko batashoboye kugira ico bahindura mu guharura vyavuye mu matora bamwe mu baharanira agateka kazina muntu banegura leta leta Macky Sall kuba yarapfunze babiri mu bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe bagizwa kurya ruswa kugira ngo ntibabashe kwitoza iki ni kiringo kigira kabiri Macky Sall agiye kumara ku butegetsi igihugu ca Cameroon kuva kera kibonwa nka kimwe mu bihugu vyo mu burengero bwa Afrika bitekanye ca Senegal murantunga uh, kitekanye kandi gifise demokarasi idahungabana kuva cikukiye mu bukoroni bw'Ubufaransa mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu perezida wa sudani y'umanuko asaba abanyagihugu biwe kwirinda ibitero vyo kwihorana mu gihe igihugu kiriko kigerageza kuva mu ntambara y'abonse rimwe avugira mu gisagara cawu ejo kuwa kabiri salva kiir yavuze ko mu gihe hari amasezerano y'amahoro ariko araja mu ngiro abanyagihugu basabwa kwiyunga no kubana mu mahoro leta ya wawu mu burengero bwa sudani y'umanuko yabayemwo ugutana mu mitwe gukomeye kuva intambara itangura mu kwezi kwa cumi na kabiri muri bibiri na kwa kabiri kwa cumi na kabiri muri bibiri na cumi na gatatu intambara hagati y'abonse rimwe yahitanye ubuzima bw'ibihumbi vy'abanyagihugu abandi barenga imiliyoni zine n'amajana atanu bakurwa mu ngo zabo imiliyoni zibiri bahungira mu bihugu bibanyi salva kiir yasavye imihari itateye umukono ku masezerano gushira ibirwanisho hasi no guhamvya abandi mugambi w'amahoro salva kiir yitezwe kuja ku murwa mukuru y'amareta ya gongria na lolo muri izo ngendo mu karere umushikiranganji wa leta z'ubumwe za amerika jeje imigenderanire n'ayandi makungu mike pompeo hagiye kuzogera urugendo muri israeli imbere y'amatora mu kwezi kwa kane igenekerezo ry'icenda ariko ntazo kwivanga muri politike ico gihugu nk'uko abishikiriza mike pompeo yavuze ejo ku munsi wa mbere ko ategekanya kugendera libani israel na kowet mu ndwiza ariko nta genekerezo yavuze yemeza ko azoba ari imbere y'amatora muri israeli nk'uko ubwo bushikiranganji aramutswa bubivuga umushikiranganji wa mbere wa israeli benjamin netanyahu acuditse cane na leta ya donald trump ari mu rugamba rukomeye rwa politike rushobora kumugirira ingaruka mu matora mu gihe ariko arakurikiranwa ku vyaha vyo kurya ruswa no kunyuruza amatungo ya leta ubushikiranganji bw'imigenderanire uvuga ko urugendo rwa mike pompeo rutazivanga muri politike y'ikindi gihugu na kimwe radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm jana kane n'ibice bitatu mu burundi ni ku mirongo migufi ya short waves kuri metero mirongo ine na zitanu metero mirongo itatu na rimwe na metero mirongo ine na rimwe ku mugoroba turi kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri turi no kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com facebook ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara uhanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu rongere ndabahe ikaze ikiganiro cacu tugihere mu vy'umutekano mu Rwanda ho mu karere ka Rubavu abasirikare baraye abasirikare baraye bishe abasore batatu bivugwa ko binjiza caguwa bayivana mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo turi kumwe ku murongo wa telefone na mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana ariko arakurikirana ino nkuru amahoro ngaho mu Rubavu Claude
amahoro diane ego abo bantu batatu bishwe biciwe neza na neza hehe hama bari bavuye
biciwe ahantu hafi y'ikibaya mu mudugudu wa bisizi mu kagari ka rutagara mu murenge wa rubavu ni ikibaya kigabanya repubulika ya demokarasi ya kongo n'u rwanda niho barasi ubwo bageragezaga kwinjira mu masaha y'ijoro rishyira kuri uyu wa gatatu hama bari abanyagihugu bivugwa kuba bigaragambije kubera iraswa ry'abo bantu ayo makuru yoba ariyo nimba ariyo byifashe bigute
nyuma y'uko abo bantu baraswa ngira ngo bari benshi bamwe baracika ariko abo batatu nibo barashwe bahita bapfa abaturage bakoze igisa nk'imyigaragambyo muri ayo masaha y'ijoro basagarira abanyaburinzi abanyerondo b'abasivile bari gukora irondo bamwe barabakubita barabakomeretsa abandi babatera imisumari ndetse hari n'aho bakubise umukuru w'umudugudu mbese byari nk'imyigaragambyo ariko byakozwe mu ijoro biza guhoshoroka ubu ngubu hari batanu mu bakoresheje urwo rugomo bafitwe n'inzego z'umutekano bamaze gutabwa muri yombi kugeza ubu ngubu nibo batawe muri yombi niyo makuru kugeza ubu ngubu ahari hanyuma ubuyobozi buvuga iki kuri ibyo bintu kume ngo atari ubwa mbere abantu baraswa bashaka kwinjiza amagendu ngaho hari icyo bavuga ku kigiye gukorwa cyangwa ku cyo bariko barakurikiranira hagufi
mu nama yabaye muri iki gitondo yahuje abayobozi abayobozi n'abaturage abayobozi ba gisirikare ndetse n'aba gisivire bakomeje kubwira abaturage yuko badakwiye kunyura muri izo nzira kuko ari inzira zitemewe umuyobozi w'ingabo mu karere ka rubavu na nyabihu yasobanuye yuko izo nzira baciyemo n'ubundi ariho abacengezi cyangwa se umwanzi w'u rwanda asanzwe anyura kandi mu bihe bitandukanye yagiye bitangiraho n'ingero abagiye batera bagiye baca muri izo nzira n'ubundi kandi bakaza baherekejwe n'abacoracora cyangwa se abo bantu binjiza magendu mu buryo butemewe akaba aribo bagenda babereka ngo abasirikare baba baraha pozisiyo zabo zirahangaha ku buryo bavuga yuko nabo iyo baciye muri izo nzira bagomba gufatwa nk'umwanzi kuko ntabwo bashobora kumenya kubatandukanya mu masaha y'ijoro ngo uyu ni umwanzi cyangwa ntabwo ari we mu gihe bamaze kumenyera yuko abagiye batera buri gihe babaga baherekejwe n'abantu bari gucora barabasaba rero kubireka bakajya banyura mu nzira zemewe ku mipaka kandi mu bihe mu masaha yemewe mu gihe imipaka iba yuguruye urakoze cyane rwose claude ganza munyamagano bandanye ukurikirana iyo nkuru hama turahava tuyigaruka ku makuru yacu yo hanyuma
urakoze cyane tukiri mu gihugu cy'u Rwanda ishami rya ONU ryitaho impunzi RCR na leta y'ico gihugu bariko barandika impunzi shasha z'abarundi ku mugwa mukuru i Kigali turi kumwe na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ariko abikurikiranira hafi amahoro ngaho Kigali Claver amahoro neza Diane ego bangana gute abarundi bashasha baje kwiyandikisha
aho turi umurundi wa nyuma amaze kuronka inimero afise amajana umunani na mirongo itatu n'izindi hejuru kandi hari n'abandi batararonka inimero benshi muri abo rero bakaba ari abarundi ariko harimo n'abakongomani bakeya bakaba ariko bandikwa rimwe ku bavuze n'ishamasheri hamwe na midimare kugira ngo baronke ubuhunzi by'ukuri hano mu gihugu cy'u rwanda afise nk'inimero amajana umunani ariko aho kubitiza amaso urabona bahava bagera kuri bangahe bose muri rusange bose muri rusange bashobora kuba barenga igihumbi kuko hari abenshi batararonka inimero hari n'abakiriko baraza hari kandi no ku munsi wa mbere bakazobandanya no ku munsi w'ejo bagizwe n'imigwi iyihe
abarundi bariko barandikwa hano hantu abenshi n'abahunze eh, guhera mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze nka bamwe twamaze kuvugana bavuga ati twahunze inyuma y'itora ah, rya- ry'ibyizwa shingiro mu burundi mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uheze abandi baje mu ntango z'uno mwaka abandi nabo rero ni abana bavutse bavukira mu buhungiro hamwe rero n'abandi bakeya bari barahunze imbere y'ukwezi kwa gatanu ariko batari bwashobore kwandikwa Mm. urakoze cyane rwose Pierre Claver niyo nkuru rubandanye ubikurikiranira hagufi nawe turaza kongera amakuru yacu yo hanyuma murakoze namwe tukivuga iby'impunzi zimwe mu mpunzi z'abarundi zo mu ikambi ya rusenda ari muri teritwari ya fizi zikora imirimo mu misozi miremire ya mugono turi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo zitewe amakenga n'utugwi tw'abasuma bitwaje ibigwanisho babambura amafaranga yabo mugenzi wacu vedaste ngabo adufitiye ibindi kuri ino nkuru iki kibazo cy'abajura bitwaje imbunda bakunze kunyaga impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani bakoresha inzira ya rusenda mugono kiragenda gifata indi ntera ikomeye kuko ibyumweru bibiri ntibyashira muri iyi nzira batanyaza abacuruzi n'abagenzi amafaranga nta kiruta imana ajya feti ni impunzi yo mu rusenda muri village ya mbere ari mu baherutse kunyagwa amafaranga n'abantu bitwaje imbunda haruguru y'inkambi yo mu rusenda byo baranyibye amafaranga nariko ndagenda ahantu bita iminembwe maze kugenda iminembwe ndahura n'abantu b'abibyi baranyambura ibintu nari mfise byi- ama- amafaranga n'ishagoshi n'impuzu bari bafise inkoho zibiri bari bafise n'imipanga Eh, dore afise umutekano muke haruguru y'inkambi y'uko abajejwe umutekano boza baducungira mu iryo barabara kugira tuze tugenda imurenge dufise amani n'amahoro kugira ntihagire abantu baza batunyaga kubera turabona yuko tumerewe nabi hariho abariko baragenda guhiga ibiharage bariko baraza guhingira ibiharage bariko baraza guhingira kugira baronke agafaranga bagurire impu- umwenda abagore izi mpunzi z'abarundi twaganiriye nazo zihamya yuko kugira ngo zibone uburyo zishyitse amafaranga ziba zakorewe mu biturage by'abakongomani aba ari amahirwe kuko aho ziyahisha hose abajura barayabona nubwo yaba ahishe mu myenda cyangwa mu ngata bikoreza imizigo uko bitugora ni uko umuntu avuye kwikorera nk'udufaranga cyangwa agiye ku- nko kugura nk'akantu usanga mu nzira hagiye haba imitego y'aba- y'abambuzi kandi itandukanye ahiga usanga ari abasoda hino- ahiga usanga ari abasi- abapolisi n'igihe usanga ari abasivile baje gutegera mu mayira bambura ni ukuvuga bi- bis- bi- bishakirwa yuko barondera abace- abacunga umutekano muri iyo nzira bagacungira umutekano uwo ari we wese yaba umunyamurenga amanutse yaba n'umurefije aduze bose bakaronka umutekano bose cyangwa umufurere ni ukuvuga abavuye ruguru bose bamanuka baje baje muri amasoko y'ino mu rusenda cyangwa abavuye mu rusenda baduze ruguru bose bakaronka umutekano bose Eh, umuyobozi wa rukaritiya mugono bwana renge rubondo atangaza yuko iki kibazo cy'ubujura bugaragara muri iyi nzira ya rusenda mugono cyatumye bashyiraho itsinda ry'abapolisi bajya bakora irondo buri wa gatatu ndetse na buri wa gatandatu kubera ariyo minsi haba hari abagenzi benshi bakoresha iyo nzira ntibaza bacunga buri munsi bacunga umunsi w'iposho n'umunsi wa, wa gatatu Eh, indi minsi nta- ntibaza bahabwa akaba ariyo minsi bakanyaga iki kibazo cy'ubujura bukorerwa mu nzira ya rusenda mugono kiyongera no ku kindi kibazo impunzi z'abarundi zihura naco cyo kwimirwa kujya kurangura ibicuruzwa birimo ibiribwa imbuto ndetse n'amatungo magufi bikorwa n'abapolisi iyo tugiye kurangura hariya ruguru hariho uburyo bw'uko abakongomani bagenda kurangura bakaja imbere baba iyo bagiye imbere rero habaho kuduza ibeyi nk'ibiharage bigura amajana umunani ca bagaca bagura amajana indwi hawa- habaho amajana indwi hakaba ubutandukane bw'abakongomani n'abarundi ico gihe rero iyo abarundi baguze amajana umunani nabo bakagura amajana indwi haca habaho ukutu- ukudahuza bigatuma rero baza gutanga raporo ko ibintu byazimvye kubera abarundi bigatuma rero badahuza Eh, niho haca haba impamvu bagiye gutanga raporo aba- aba- aba- ari- aribo babemba aribo ba- bapolisi baca baduga n'imodoka bakaza kubibaka kubera ko haba habaye ukutumvikana hagati y'abaranguzi b'abakongomani n'abarundi mu rwego rwo gushakira abaturage b'abakongomani impunzi z'abarundi umutekano ukoresha inzira ya rusenda mugono hari abapolisi leta ya kongo yashizeho bakora irondo buri wa gatatu ndetse na buri wa gatandatu ariko basaba buri mugenzi unyura muri iyo nzira gutanga amafaranga magana atanu y'amakongomani kugira ngo atambuke vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda mu ntara kivu amajyepfo
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
turi muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dutandukira avugwa mu gihugu cy'u burundi ishami mpuzabatwa uniproba ryamiriza ikumirwa abatwa bagirirwa bifatiye ku mategeko y'u burundi aho ibibanza abatutsi n'abahutu gusa emmanuel nengo arongoye iryo shirahamwe abivuga afatiye ku ikumirwa ryakorewe umutwa mu nama nshingamateka yari yitoje kugira ngo aje mu bagize umurwi w'igihugu wigenguje ejo agateka kazina muntu mu burundi senide ash bindi na mugenzi wacu bujumbura remonzimana ishirahamwe rirurikiyemwo abatwa mu burundi riranegura ingene amategeko y'igihugu akumira uyo mugwi na cane cane iyo hageze abaja mu nzego zitandukanye ari zirongora igihugu canke imigwi imwe imwe iza gutunganiriza abanyagihugu emmanuel nenga arongoye ishirahamwe mpuzabatwa iniproba nta cizere afise ko iryo kumirwa rizorangira mu gihe yemeza ko amategeko amwamwe agenga igihugu akumira abatwa yaba ibwirizwa shingiro canke n'ayandi mategeko arikomokako urabona yuko ubu akumira abatwa urumva ni bya mirongo itandatu ku ijana ku bahutu mirongo ine ku ijana ku batutsi na mirongo itatu ku ijana abakenyezi byumvikana ko abatwa kugeza ubu twarakumiriwe cyo birantangaza niyo tuguma twidogera abanyamahanga ubu dushyiraho amategeko kandi tukaryoherwa neza yuko turi ko turatora amategeko amategeko mugabo akumira umugwi umwe w'u Burundi urongoye ishyirahamwe iniproba ababazwa n'uko iryo kumirwa rinakorerwa mu bantu bari bajejwe kuvugira abanyagihugu bose kubahiriza amategeko no gutora amategeko nengo afatira akarorero ku byashikiye umutwe yitoje kubwira aje mu bagize umugwi wigenguje ijwi ry'agateka ka muntu akavuga ko iby'ubwoko bukenewe bitari kuvugwa kuko umutwa ayo mategeko akumira yari yaronse amahirwe yo kuja muri cumi na batanu bayiganirwa ibibanza bitanu umukuru w'inama nshingamateka yubahutse akavuga ati mumenye mumenye ibyo twakwita les instructions ati mumenye yuko mwotora abahutu bane n'abatutsi batatu kandi yamaze kubona ko harimwo umutwa kandi yazi ko dosiye irimwo ibaze ni ukuri abantu gusubira kuyibaza abatora amategeko aribo bakumira abandi ahantu hatorerwa amategeko nyene mu bisanzwe ntabyo yari gucisha no mu kanwa yari kubireka bagatora rero ku byamushikiye ni ukuri n'ibintu by'akamaramaza hari ku wa kabiri igenekerezo rya mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kwa kabiri bibiri na cumi n'icenda aho inama nshingamateka yemeza abantu batanu bagiye kuja mu bantu ndwi bagize umugwi wigenguje ejo agataka muntu mu burundi cndh aho rero umukuru w'inama nshingamateka yisunze ibiri mu ibwirizwa shingiro ry'uburundi pascal nyabenda yibukije abategerezwa gutorwa hisunzwe ibitigiri by'ubwoko ni ukuvuga ko tuzagukenera abahutu batatu muri abo batanu bose hamwe ari indwi baba abahutu bane n'abatutsi batatu cyangwa bane mugabo muri aba batanu b'uno munsi tuza gukenera abahutu batatu n'abatutsi babiri iteranije ba bahutu batatu b'uno munsi naho abahutu badasanzwemo baba bane duteranije n'abatutsi babiri b'uno munsi na wa mututsi asanzwemo baca baba batatu baca rero baba abahutu bane n'abatutsi batatu emmanuel nengo arongoye ishirahamwe mpuzabatwa iniproba asaba indongozi z'igihugu gufata mu minwe ico kibazo kugira ntiyaba umugwi w'abarundi ukumirwa n'amategeko y'igihugu c'u burundi kubw'iwacu dutera kamo yuko amategeko akumira bamwe na cane cane akumira abatwa akwiye guhindurwa nivyo twebwe ubu turavyakira uko mugabo yaba aribo babigirira ndazi yuko batovyakiriye uko rero kirababaje nibaza yuko mu by'ukuri ari ingendo yohagarikwa yo gukumira tugakumirwa n'amategeko vitale bambaze umutwe yari yitoje kubwira aje mu mugwi w'igihugu wigenguje ejo agateka ka muntu yahoze ari umukenguza amateka uyu mutwa naho yari yashitse muri cumi na batanu barondegwamo batanu bagize umugwi seni dehash ntiyaronse amahirwe yo kuba muri abo batanu na rijya ibwirizwa shingiro ry'uburundi rivuga ko uwo mugwi utegerezwa kuba ugizwe n'abahutu bane hamwe n'abatutsi batatu ibujumbura remonzimana ijwi ry'amerika tukiri mu gihugu cy'u Burundi abanyamakamba bafite amakenga ko ikiringo cahawe umurwi wo gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi CVR gishobora kurangira ata kinini abawugize bashitse ko mu rugendo bagize imakamba ejo ku munsi wa kabiri abawugize bata- batanze icizere ko bagiye gukora ku buryo butandukanye n'abahora muri uyo murwi inkuru y'umenyeshamakuru y'ijwi ry'Amerika imakamba Chris Munezero amakenga ku kiringo c'imyaka ine gihabwa umugwi wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi severe hamwe n'icizere abarundi bawufise ko ni bimwe mu bibazo abanyamakamba batuye uyo mugwi uherutse kuronswa abawugize bashasha mu gihe mw'itegeko rishasha rigenga uyo mugwi severe ryagiyeho mu mpera z'umwaka urangiye biboneka ko amatohoza ku vyabaye azohera mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana umunani na mirongo umunani na gatanu gushika mu bihumbi bibiri n'umunani abanyamakamba basanga ivyo barindiriye kuri uyo mugwi ari vyinshi ku buryo bishobora kudashikwako nk'amarishiriva ari hanze mu bubirigi mu budagi ngira ngo sinzi n'ahandi muriyumvira yuko neza aya masurusi atari ngaha mu burundi ari hanze siritu nk'ay'abakoroni nk'ababirigi badutwaye yuko muzoyaronka neza ku buryo batazobinyegeza nabonyere kuko bishobora kubakorako bazobibaha neza ibijyanye na manda ya severi babuze gukora imyaka ine umenga icyo kiringo nta kintu kinini ngira ngo muba murakora kanini cyane turabye nk'aha mu karere k'iwacu nubwo habaye amatohoza y'ibinogo biba byarahambwe mwabo abantu bapfuye turumva ko mu minsi iza wumva ati na hariya twarabitoye uri kuraraba ni ibikorwa byinshi cyane hariho n'abandi uzaba barakorewe amabi bakiriho mugabo usanga abayakoze barapfuye mbe bizogenda gute ntibyaboneka hariho ngira ngo sinzi nuko ngana bitegeye neza ibijyanye no kuhendamiriza nk'abantu eka no mu bajejwe guhagararira uyo mugwi severa mu ntara ya makamba basanga hari ibitari bike byakozwe n'umugwi wahora bikwiye gukosorwa kugira severe ishobore kugira ico ishitseko turiko turaraba iminsi ya mbere abantu bitura umugwi baza ari bake bake bari bafise ubwoba uko iminsi yatera yiyongera nuko abantu bitura umugwi baba benshi bamwe mbere barasubira n'inyuma badashikirije ivyifuzo vyabo gabo iyi minsi yiyongera kandi gatoyi kubera abantu baza babimenyereye kabona ko atangaruka bifise ibi bitigiri vy'abituye umugwi vyari kurenga iki rero ngira ngo mwociga komanje rero publique muri kirya gihe cyo cyo kuverifiya les forces communes iki gice ahantu hubatswe hariho ahantu hari amakanda ahantu nk'aho bica bigenda gute kugira habe verification y'iyo force commune Pierre Karavenda yicariye arongoye umugwi Severe jeje gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi amenyesha ko uyu mugwi uronse uburyo abotangurira amatohoza ku mitumba uyu arongoye uyu mugwi amenyesha kandi ko bagiye kuzoza barahereza leta ivyegeranyo buri mwaka kugira ngo buhoro buhoro haboneke abazotunganirizwa mu cegeranyo mfata kibanza kizosohoka ku mwaka ku mwaka no mu cegeranyo ntabanduka kizosohoka imyaka ine iheze tuzoshiramwo ivyiyumviro dushikiriza inzego z'igihugu aho hose hari ivyiyumviro bizima bizosohokamwo bivyare ingingo z'igihugu zifasha gushumbusha abaciye mu magorwa zongere zishigikire izi nkingi zo kunwanisha abarundi Abagize uyo mugwi bemeza kandi yuko bagiye gukora ku buryo butandukanye n'ubwo abahahora.
igishasha twiyumvira twebwe nuko tuzoja kubaraba twabateguje bakaza kutubwira ibyo bazi biteguye ata muntu abaraba igitsure ibindi bizokurikira babonye ingene ukuri batubwiye tugushira mu vyegeranyo tukakumenyesha abarundi Mu gikorwa cyo kumviriza abarundi kimaze gutunganywa no mu Gwisevere mu ntara ya Makamba abantu ibihumbi bitatu n'amajana atanu na mirongo indwi na batanu barituye uyu mugwi hakaba hashoboye kumenyekana abantu amajana ane na mirongo indwi n'umunani b'inkingi z'ubuntu bakingiye ubuzima bw'abandi mu gihe c'intambara aho mu ntara ya Makamba nyene haravugwa kandi ibinogo vyatawemwo abantu bishika amajana abiri na mirongo irindwi n'umunani cumi na bibiri vyonyene bikaba arivyo vyafuruwe n'abari bagize umugwi Severe baherutse gusubirizwa imakamba Chris Munezero ijwi rya Amerika
mu kiganiro c'amagara y'abantu cuno munsi mugenzi wacu Diane Ndonse kumwe n'umutumire wiwe muganga Silvestre Bazikamwe baragaruka ku ndwara y'urugwinjiro rw'igitereko iza imbere mu bihimba by'abakenyezi bikarirwa gufatwa n'indwara ya kanseri reka tubahe ikaze muganga silivestre bazikamwe umuhinga mu kuvura indwara zikarira abakenyezi asigura ko indwara ya kanseri yo mu bwinjiriro bw'igitereko iterwa n'imwe mu migera yitwa hpv ku bw'amakari yayo iyo igumye mu mubiri ica ituma iyo ndwara yigaragaza muganga abandanya asigura ko umuntu ashobora kuyigendana imyaka ishika cumi atarumva umusonga wayo rero iyo baje kutubapima turabona ibikomere yateye atana kimwe barabona urabona ubwinjiriro bw'igitereko ruri mu mubiri si cyo kimwe n'ibere ibere ku mukenyezi uraribona riri inyuma nawe aragira bakaribona umugabo ugwinjiriro rw'igitereko natwe kugira tuharabe hariho ibikoresho byo kwa muganga dukoresha kugira ngo tuhashikire ibyo bikomere rero twe tubona bobo ntibashobora kubibona babibona hageze ko indwara itandatura cyane bakabona amaraso ku mpuzu ntibababara cyane bitageze kure ariko iyo bigeze kure bagize amabanga ugasanga baratanga kubona amaraso aryamye ugasanga nk'ufise amashuka yera arabonye ko igitore cy'amaraso iyo yagize imana akagura agahuzu kera acabibona n'ingoga kuko abona iryoma ry'amaraso kandi atari mu mihango mu gihe umukenyezi yama yipimishije buri mwaka iyo ndwara muganga silivestre avuga ko vyoroha ko ivugwa igakira abakenyezi bafise imyaka iri hagati ya mirongo itatu na mirongo itandatu nibo ahanini bategwa ako kamo ko kwipimisha kuko bari mu mugwi w'abashobora kuba bamaze kurangura amabanga mpuzabitsina iyo umukenyezi amaze kubona ibimenyetso biba vyarenze ihaniro ni ukuvuga ko n'uwumuvura aramubarira ati ndapfufa haje sindakuvuye kuko haba hasigaye guharura imyaka mikeya kugira ngo yitabe imana nicyo gituma rero icyo tuhamagarira abantu mu burundi turabona yuko iyo kanseri batarayimenya neza duhamagarira rero abantu b'abakenyezi kuva ku myaka mirongo itatu ko boza bizanye ata kimenyetso babona kuko muri iyo myaka haba hageze kwifata umuntu ariko nk'abakenyezi bagendana umugera wa sida bisabwa ko bipimisha kuva ku myaka mirongo ibiri muganga avuga ko bari mu mugwi ukarigwa na kanseri yo mu rwinjiriro rw'igitereko aha kandi avuga ko bikigoye ko umuntu avugwa agakira iyo ndwara cyo kimwe n'ubundi bwoko bw'ayandi makanseri ivyo rero ibimenyetso ntidukeneye ko abantu babibona dukeneye yuko bapimwa ico kimenyetso kitaraboneka ubwo bubabare butaraboneka kandi iyo kanseri yandugwa mu buryo bw'amabanga yo mu rugo ni ukuvuga rero ko utayakora icyo kintu ntikimwerekeye kandi ibyo bikomere bashobora kumarana ni nk'imyaka cumi atakimenyetso na kimwe indwara iko irakura ishobora kuvugwa igakira mugabo batanabizi batabibariwe batagiye kwisuzumisha bakagenda hamwe bamubarira bati tugomba dukureho igitereko cyose nga ugikuyeyo ibyo ari byo byose urumva nawe utize ubuganga yuko iyo ndwara ifata utwo duserire ugikuye urumva ko n'amaserire ucasiga umubiri acagwirirana urumva aho bagikurayo kugira umuntu akire neza naho nyine ntibikunda cyane bategezwa kugikurayo bagaca bashyirako n'ukundi kumuvura bagakoresha ibyo bita shimiyoterapi indi miti izimbye cyangwa bagakoresha radiyoterapi ibyo navyo mu burundi ntavyo dufise ubuganga bwo mu burundi iyo vyatandatuye bakuraho igitereko mugabo andi maseri yasigayeyo niyo asigarara icumu ariko rero birashoboka ko umuntu ayirinda hamwe ni nko kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi ikintu cya mbere ni ukwirinda ajya amabanga bagira atadukingirizo ni ukuvuga ko bategereza kugira amabanga yo mu rugo iyo rero bishitse ntibakundire bakagira umutima muke bakoresha udukingirizo icya kabiri ni ukwirinda ibyo byose bituma bashobora gufatwa twakubariye itabi ibintu by'isuku nke umugwi w'abantu badakenutse batifise bari muri abo bantu bafatwa ku bana bafise imyaka iri hagati y'icenda na cumi n'itatu barakingirwa iyo ndwara mu kuronswa urucanco muganga silivestre bazikamwe avuga kandi ko hari umugambi wo gutuza iyo ndwara biciye mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu bubifashijwemo n'igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu cita amagara y'abantu oms umaze gutangura gupima kanseri yo mu rwinjiro rw'igitereko zimwe mu ntara uwo mugambi umaze gushikamwo muganga avuga ko mu bapimwa ica gatatu cabo bama basanga bafise iyo ndwara i bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika Diane Ndonse harakenuye abakozi n'abamenyeshamakuru bacu batandukanye bagize ico batera muri kino kiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwateguriwe mwongera mushikirizwa na Joe Diane Nahazwe yakoze Fasil Gebehu yegeranije amajwi hamwe na Agenier Hadrius yadufashe muhinga bw'ivyuma twempi ku izina rya bagenzi bacu mu ruganda rw'ubategurira rukongera rukabashikiriza amakuru y'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'ikinyarwanda tubifurize kubandanya mururanirwa mu vyo murimo vyose